tubashimire kubandanya kumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shotreve kuri metero cumi n'icenda na mirongo ibiri na zibiri mu rwanda tukaba turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu vy'ijwi rya amerika ikaze makuru kuri uno mugoroba mugiye gushikirizwa na joe diana nininahazwe mu gihugu c'u burundi umushikiranganje ajejwe ikigega ca leta yategetse amahoteri kurihisha abo yakira amafaranga mvamahanga nk'ama euro y'abanyaburaya n'amadolari ya amerika ihoteri yose yoba ifise konte mu madovize ayo mahera mutoza ku ngenzi mwafishe amatarifu andorage na harimo ayo mahera mukaheza mukatoza mukaheza mukajana muri banki
uyu ni odas niyo nzima ni umushikiranganje ajejwe ikigega ca leta mu gihugu c'u burundi babonye ko hataje abanyamahoteli bose haje bakeyi kandi benshi nabi bujumbura twe twifuza yuko turonka umwanya wo kuvugana n'abantu bafite amahoteli hagati mu gihugu
uyu nawe ni herman dayisaba ahagarariye ishirahamwe ry'amahoteli mu gihugu c'u burundi iyo nkuru turayigaruka ko handi hato ku buryo burambuye umwungeri wa kiliziya katolika papa francisco yageze muri repubulika demokarasi ya kongo navyo nyene turabibabwira naho muri burkina faso ibitero vy'urutavanako bimaze guhitana abantu mirongo itatu na babiri mu misi mike nongere ndabahe ikaze nshuti bakunzi b'ijwi rya amerika amakuru yacu reka tuyahere muri madagasikar abategetsi b'ico gihugu batangaza ko igihuhusi citwa cenezo cahitanye abantu mirongo itatu abandi mirongo ibiri akaba atawuzi irengero ryabo ni mu gihe ibihumbi n'ibihumbi bavuye mu vyabo ibindi ku vya kino gihuhusi tubaze mugenzi wacu fidela niyongabo ico gihuhusi ceneso kibaye ica mbere muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu madagasikar kirageramirwa kenshi n'ibihuhusi bitari bike uko umwaka utashe ikigo kijejwe guhangana n'ibiza ca leta y'ico gihugu caratangaje mu cegeranyo casohowe mw'ijoro ryejo kuwa mbere ko abantu bagera ku bihumbi mirongo itatu n'indwi bavanywe mu vyabo n'ico gihuhusi canatumye haba imyuzure n'isenyuka ry'imisozi leta ya madagasikar yari yatangaje ko igitigiri c'abahitanywe n'igihuhusi ceneso bari cumi batandatu mu ndwi iheze abantu batari munsi y'ijana na mirongo itatu n'umunani barapfuye amazu y'abandi bagera ku bihumbi ijana na mirongo itatu yarasenyutse barabura aho bakika umusaya mu kwezi kwa mbere n'ukwezi kwa kabiri mu mwaka urangiye w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri hari inyuma y'uko madagasikari isinzikajwe n'ibihuhusi bine bikomeye
fidela niyo ngabo tugukengurukire tuve muri madagasikar duce twerekeza muri burkina faso aho ibitero vy'urutavanako muri ico gihugu bimaze guhitana abantu bagera kuri mirongo itatu na babiri mu misi mike cane muravyumva mu nkuru ya mugenzi wacu oriane itanga ishaka mu bamaze guhitanwa n'ivyo bitero harimwo abasirikare n'abanyagihugu nk'uko bitangazwa n'abategetsi ba leta ibiro vya leta bijeje gutangaza amakuru bivuga ku rubuga rwabo rwa facebook ko abantu benshi bishwe ejo ku munsi wa mbere ifalaguntu akarere gaherereye mu bugaragwa bwa sahel aho abasirikare batanye mu mitwe n'abagwanyi b'intambara ntagatifu ya jihadi abandi bantu mirongo ibiri bishwe mu bitero bibiri vyabaye mu mpera z'indwi iheze mu turere turi hagati mu gihugu no mu burengero bwaho ku munsi wa gatandatu abantu bane barishwe ku muhingamo aho imodoka barimwo yahagarikwa n'abantu bitwaje inkoho mu gace kari hagati y'ibigwati vya tankendogo na wargaye mu itangazo ryashikirijwe na colonel jean charles dit yenapono som buramatari w'akarere ka cascad asigura ko ku munsi w'imana imodoka yanyu imodoka yunguruza abantu yahagaritswe n'abantu bitwaje ibigwanisho mu gisagara ca bangora mu burengero avuga ko abakenyezi umunani n'umugabo umwe barekuwe abandi bantu baranyuruzwa abo banyurujwe bahavuye batogwa ibiziga bararashwe haciye umunsi umwe
ku ijuru rya amerika turacabandanya n'amakuru agezweho hirya no ku isi abahinga b'ishamwe mpuzamakungu onu basavye uno munsi ko hoba itohoza ryigenga ku vyaha vyo mu ntambara n'ivyaha vy'agahomerabunwa bishobora kuba vyarakozwe n'inteko za leta ya mali n'umurwi w'abacangero b'abarusiya wagner group muri ico gihugu mugenzi wacu fidel niyongabo arabandanya ino nkuru leta ya mali yashyitse ku butegetsi muri kudeta yabaye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe yatangaje imbere yaho ko inteko z'uburusiya muri ico gihugu atari abacangero yasiguye ko ziriko zifasha kumenyereza inteko zaho zikoresheje ibigwanisho n'ibindi bikoresho vya gisirikare bivuye mu burusiya ibihugu vy'ibihangange vyo mu burengero bw'isi bitangaza ko inteko z'uburusiya ziri muri mali zirimwo abacangero b'umugwi wagner group itangazo ry'abahinga bigenga b'ishyirahamwe onu rimenyesha ko kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe baronse amakuru ateye agahinda y'ubwicanyi bukabije ibibanza byafubwemo abantu ikivunga kuboreza abantu igufa gusahura gufunga abantu mu buryo butisunze amategeko no kuzimanganya abantu byakozwe n'inteko za leta ya mali n'abo bakorana umuvugizi w'igisirikare cya leta ya mali rishyuye buno nyene abajijwe kugira icyo avuze kuri ivyo vyagirizo perezida w'uburusiya vladimir putin yatangaje mu mwaka uheze ko leta yiwe atasano ifitaniye n'abari mu mugwi wagner group bakorera muri mali yamara yamenyesheje ko leta ya mali ifise uburenganzira bwo gukorana n'amashirahamwe yigenga yo mu burusiya mali iriko itana mu mitwe n'abagwanyi bakorana n'umugwi alkaida na leta ya kisilamu bamaze imyaka cumi bakora ibitero muri ico gihugu vyatandukiye ibihugu bihana imbire igisirikare ca mali kirahakana ko hari ivyaha gikora kimenyesha ko cishe abagwanyi amajana abiri na batatu mu vyo kivuga ko ari ibikorwa vya gisirikare
barakoze bagenzi bacu fidel niyo ngabo na oriana itanga ishaka kuri amakuru yose baduteguriye bakaba baheje kudushikiriza ayo n'ayandi mushobora kongera kuyasanga kuri wezi itatu akaburungu radio yacu voa akaburungu com adrese ya youtube yacu instagram facebook na twitter ni voa radio yacu mu kanya duca tuja mu karere k'ibiyaga bigari amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini turahera ku Burundi aho umushikiranganje ajeje ikigega ca leta muri ico gihugu yategetse amahoteli kurisha abakiriya mu mafaranga mva amahanga nka euro y'abanyaburaya n'amadolari ya Amerika ingingo yafashe ibwirizwa gutangura ibwirizwa gutangura gukurikizwa muri uku kwezi kwa kabiri kuza banye n'amahoteli ntibavyakiriye neza mugenzi wacu Eloge Wirika neza arabitubwira kuri uyu wa kabiri umushikiranganji w'ikigega ca leta mu burundi ari kumwe na mugenzi we w'ubudandaji yakoranije abakorera mu gisata c'amahoteli kwari kugira barabire hamwe uruhara rwabo mu guteza imbere ivyerekeye ivyokorwa kugira ba mukerarugendo bahurumbire kugendera kurusha uburundi umushikiranganji odasi nyonzima avuga ko amafaranga atangwa n'ingenzi biciye mu mahoteli n'amazu y'uburiro n'ubunywero ategerezwa kumenyekana neza kugira leta imenye uko itunganya ibijanye n'ubutunzi n'ikigega cayo ifatiye kuyo yinjiza muri ico gisata yamenyesheje ko amahoteli yose abwirizwa kwerekana mu mahera y'agaciro cyane cyane amadolari y'abanyamerika amafaranga yinjiza ko twifuza ni uko ihoteli yose yoba ifise konte mu madovize ayo mahera mutoza ku ngenzi mwafishe amatarifu amadolari generalmo ayo mahera mukaheza mukatoza mukaheza mukajana muri banki murajyana ahandi muri kuvunja kuri marishe noire murajyane muri banki tubone yuko amahera bariko baradepoza kuri konti les comptes sont libres mugabo réglementation de change ihari ni uko les particuliers et les personnes morales bemerewe kugura amakonti en devise bagashyirako ayo madevise hanyuma mukazokorabora mugakorana neza n'igisata kijejwe ingenzi ku mipaka bazoba bafise amadone yose y'abantu binjira mu gihugu n'amahoteli bashikiyemo ubwo nta muntu azovuga ngo azobinyegeza bavuge ngo yakiriye abantu icumi yakiriye abantu ijana niyo nzima amaze amezi ane aramutwa ikigega ca leta asigura ko iyi ngingo atari iyo kugaramira abakorera mu gisata c'amahoteli ahubwo ifise intumbero yo gufasha abarundi muri rusangi leta ntigomba gutwara amafaranga y'agaciro kuko amafaranga y'agaciro siyeti yakoresha mugabo ko abantu baronka amafaranga y'agaciro bagaca bayanyegeza murabona ko ibintu vyinjira tuguma twemporta ibintu kandi ni byinshi kandi biriyongera nuvuga ko amafaranga y'agaciro mu gihugu arinjira mugabo yinjira mu mufuko y'umwe wese iyo umwe wese rero ayabitse ntibiheza ngo bifashe ubutunzi gukora mugabo amafaranga mwebwe mwese y'agaciro mufise mwayabitse muri banki nuvuga ko haca haba likidite andevise ibanki yashobora kuyakoresha mugabo mudepoza ku munsi ku munsi ku munsi ku munsi nta rigitire rero ishobora kuhaba mugabo uyafashe ukabika ukabika ukabika mu yundi akabika mu yire murumva yuko ukasohora aho ushakiye ari wayabitse mu yire abibitse mu gihe akora aba ari tezorize cyaka mu bitabuye ko mwese muraciye ubwenge murabizi mwarabyize benshi dushaka ayo mafaranga abikwa mu gihe cyangwa abikwa ahandi hantu atari muri banki aveyo aje muri sirikwi bankere Hermanda Isaba twari gisata cabwiza tunga bashize umutahe mu mahoteli hari icyo asaba leta kugira ibona yikeneye uguteza imbere inyubako na cyane cyane amabarabara ingenzi abaturisite baza bataje gufata icumba baba baje kuraba ikintu igihugu gifise ciratiro cimboneka rimwe gituma abantu bahurumbira ku kiraba ivyo rero vyinshi nimwe twita amasite touristique nayo ni make ari mu gisagara ca bujumbura aho rero ari ruguru mu ntara hagati kandi kenshi uca usanga atagenderwa batayahurumbira kubera ibintu nyamukuru nka bibiri icya mbere ni uko atamahoteli ashobora kwakira abo bantu ngo baruhuke iyo barushe ngo bavune inyota iyo banyotewe cyangwa babafungurire bikaba bituma ingenzi nyinshi zitaza mu burundi ikigira kabiri ni uko nk'ibibanza ingenzi zishaka kuraba usanga amabarabara amwe amwe adakoze ndagisaba serukira bene amazu y'ingenzi mu burundi yifuza ko bahabwa iminsi mwabonye ko hataje abanyamahoteli bose haje bakeyi kandi benshi nabi bujumbura twe twifuza yuko o, turonka umwanya wo kuvugana n'abantu bafite amahoteli hagati mu gihugu mugabo leta ivyifuza vuba mbere ingingo izoja mu ngiro kuva kuri uyu wa gatatu ingingo ikijya mu ngiro uyu munsi nyene ukwezi kwa kabiri tugufate nk'ukwezi kw'akarorero donc le mois témoin hanyuma zo turabe yuko ivyo biharuro vyose dushobora kubironka tukaronka tukaronka ibiharuro vy'abantu binjiye mu gihugu n'amafaranga batanze kuri hoteli kuri hoteli ibanki nkuru ikibaha urupapuro mutangira ko raporo hanyuma rero nikwahera itariki mirongo ibiri n'umunani tuza turabe amafaranga yinjiye y'agaciro aciye mu gisata c'amahoteli mu minsi yeze perezida ndayishimiye yari yidogeye igisata c'amahoteli yemeza ko cakira amahera y'agaciro beneyo bakayahereza mu mifuko yabo ariko muri banki nkuru y'igihugu bakajanayo amarundi yonyene umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri ibiharuro bitangwa na leta vyerekana ko uburundi bwakiriye ingenzi zivuye hanze y'ubutaka bw'ico gihugu zigera ku bihumbi amajana abiri na mirongo umunani n'umwe n'amajana ane na mirongo itanu na batanu ubwo bushikiranganji bwibaza ko igururwa ry'imipaka hagati y'u Rwanda n'Uburundi hamwe n'utwigoro leta iriko irakora kugira abanyamahanga batinyuke kuza mu gihugu bizotuma ingenzi zikomeza kwiyongera Eroje Urikaneza ijwi rya Amerika
ijwi rya amerika turacabandanya n'amakuru umwungere wa ekereziya katurika papa francisco yatanguye urugendo rwe rw'iminsi itandatu ku mugabane wa afurika mbwezanje edi rwema turi kumwe muri studio edi rwema iby'urwo rugendo rwa papa francisco byifashe gute urwo ruzinduko diane umushumba mukuru wa kiliziya gaturika papa francisco yarutangiriye muri repubulika ya demokarasi ya kongo nyuma y'imyaka mirongo itatu n'irindwi kongo isuwe na papa yohani paulo wa kabiri ubwo hari umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo inani na gatanu icyo gihe iki gihugu cyitwaga zayire ku isaha ya saa munani n'iminota mirongo itatu n'itatu za kumanywa ku isaha ya kinshasa nibwo indege itwaye papa yageze ku kibuga mpuzamahanga cya ngiri aho yavuye yerekeza ku ngoro y'umukuru w'igihugu aho agomba kugirana ibiganiro na perezida cisekedi imihanda iva ku kibuga cy'indege yari yuzuye abantu bategereje gupepera uyu mushumba mukuru wa kiliziya gaturika kimwe cya kabiri cya miliyoni hafi mirongo icyenda zituye muri kongo bayoboka idini gaturika nk'uko tubikesha ibiro ntaramakuru by'abongereza reuters mu minsi itatu azamara muri kongo papa francisco azabonana n'abategetsi batandukanye barimo perezida felix cisekedi abadiplomate n'abahagarariye imiryango ya sosiyete sivile papa francisco w'imyaka mirongo inani n'itanu amaze iminsi afite uburwayi bwo mu mavi amaze kururutswa mu ndege bamushyize mu kagari k'abarwayi yakiriwe ku kibuga na minisitiri w'intebe jean michel sama nukonde biteganyijwe ko nyuma yo kubonana na perezida felix, felix cisekedi papa francisco aza kugeza ijambo ku bategetsi batandukanye barimo n'abahagarariye ibihugu byabo muri congo n'abayobozi b'imiryango ya sosiyete sivile ku rubuga rwa twitter ibiro by'umukuru w'igihugu cya congo byanditse ko bihaye ikaze papa francisco mu gihugu gituwe n'abagatulika miliyoni mirongo ine n'eshanu byavuze ko bashimishijwe n'uko papa yubahirije ubusabe bw'umukuru w'igihugu bumutumira bwatanzwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri ejo kuwa gatatu biteganyijwe ko papa francisco azayobora igitambo cya misa kizakurikirwa n'umubonano azagirana n'abakorewe ihohoterwa kubera imvururu ziri mu burasirazuba bwa congo izo mvururu zarushijeho gukaza umurego muri iyi minsi havugwa intambara hagati y'ingabo za leta n'umutwe wa m makumyabiri na gatatu mu ntara ya kivu ya ruguru mu kiganiro yahaye abanyamakuru bamuherekeje mbere y'uko agera muri congo papa francisco yavuze ko yifuzaga gusura umujyi wa goma ari nawo murwa mukuru w'intara ya kivu ya ruguru ariko ko bitagishobotse kubera intambara ivugwa muri ako gace ubwo indege yari itwaye papa yagurukaga hejuru y'ubutayu bwa sahara papa francisco yasabye abo bari kumwe gufata umunota umwe wo kuzirikana abimukira bapfuye bagerageza kwambuka inyanja ya mediterani ntibabishobore n'abandi babigerageje ubu bakaba bafungiwe ahantu hatandukanye bose bagerageza gushakisha ubwisanzure n'amahoro ku mbuga nkoranyambaga z'ijwi ry'amerika uruzinduko rwa papa benshi bagize icyo baruvugaho witwa sipuriye maniragaba yagize ati arakaza neza mu karere k'ibiyaga bigari aho wenda ejo bamwumvira bagatanga agahenge ku baturage birirwa bicwa abandi bakurwa mu byabo witwa jean pierre bizumuremyi we yagize ati papa wacu wenda yakunga kongo n'u rwanda bakava mu byo barimo bakongera kugenderana naho uwitwa christophe we yanditse avuga ko yibaza ko hari byinshi papa aje guhindura mu gihugu yasabye ko papa asengera abatumvikana kugira ngo bumvikane abaturage bagire amahoro igihe cyose azaba ari muri congo papa francisco azakimara mu murwa mukuru kinshasa aho azava yerekeza muri sudani y'epfo kuri uyu wa gatanu uruzinduko rwa gatanu papa francisco agiriye muri afurika uru ni uruzinduko rwa cumi na gatanu papa francisco agiriye ku mugabane wa afurika kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatatu akimara gutorerwa kuyobora kiliziya gaturika biteganijwe ko mu minota mike cyane ku isaha ya saa tanu n'igice za hano i washington dc aribwo papa francisco aza kuba abonana na perezida felix tshisekedi diane urakoze edi tukureke wandanye kuja kubidukurikiranirana turasubira mu makuru yacu yo ku mugoroba utubwira ivyo bazoba bayaze na tshisekedi igisata c'ubutungane mu gihugu c'u rwanda umunyamategeko vincent rwigema aburanira jean paul mico myiza yasavye umucamanza kubanza gutesha agaciro ingingo sentare gacaca zafatiye uyunganira kugira ngo ashobore gutangura kwiregura mu mizi uwo mico myiza yagirizwa ivyaha vya jenoside bikekwa ko yakoreye mu cahoze ari prefecture ya butare ubu hakaba hitwa akarere ka huye mugenzi wacu eric bagira ubusa yari mu cumba c'urukiko ibi umunyamategeko Vincent Rwigema wunganira Jean Paul Mico Myiza yabisabye urukiko ashingiye ku itegeko rikuraho inkiko gacaca mu Rwanda ni mu mugambi wo kugira ngo urubanza rw'uwo yunganira rubashe gutangira kuburanishwa mu mizi bwana Jean Paul Mico Myiza yagaragaye mu cyumba cy'urukiko rukuru mu rugereko rwarwo rwihariye ruburanisha ibyaha byo ku rwego mpuzamahanga n'ibyambuka imbibe ari mu mpuzankano y'iroza iranga abafungwa yari kumwe n'umunyamategeko umwunganira mu rubanza rwe arinzwe n'abacungagereza byari byitezwe ko bwana mico myiza atangira kuburana urubanza rwe mu mizi ku byaha bya jenoside umunyamategeko Vincent Rwigema watangiranye ijambo yavuze ku nyandiko zitandukanye bashyikirije urukiko ku ikubitiro barasaba umucamanza kubanza kunyuzura urubanza mu iburanisha ry'ibanze kugira ngo barutegure neza mu rwego rwo kwirinda ko rwazahura n'inzitizi zikarudindiza mu gihe ruzaba rutangiye kuburanishwa mu mizi umunyamategeko rwigema avuga ko yasabye ibintu bigera kuri cumi na bitatu ariko ko kimwe muri byo aricyo kimaze kuva mu nzira ni dosiye y'iperereza y'urwego rw'ubugenzacyaha rib bavuga ko basanze igizwe n'impapuro nyinshi bisaba ko babona umwanya uhagije wo kuzisoma bakazisesengura bikabafasha gutegura urubanza rwigema n'uwo yunganira bavuga ko hari izindi nyandiko ziri mu rurimi rw'igisuwedwa batumva bisaba kubanza kuzisemura mu rurimi rw'ikinyarwanda rukoreshwa mu nkiko z'u rwanda uyu munyamategeko yanasabye urukiko kubona amadosiye yaciriweho imanza zo mu rukiko mpuzamahanga rwashyiriweho u rwanda yarusha muri tanzania aravuga ko byafasha uwo yunganira kwiregura yabwiye urukiko ko basabye minisiteri y'ubumwe n'inshingano mboneragihugu minu ubumwe kubafasha kubona dosiye z'inkiko gacaca zo muri huye ari naho bikekwa ko uregwa yakoreye ibyaha arashingira ku kuba muri dosiye ya ribu bigaragara ko jean paul mico myiza yaraciriwe imanza n'inkiko gacaca bakamuhanisha igihano cya burundu ku byaha byo kwamamara mu bwicanyi no gushishikariza ubwicanyi ni nko mu cyemezo cy'urukiko gacaca cyafashwe ku itariki ya makumyabiri z'ukwezi kwa kabiri bibiri n'umunani muri cyarwa hari kandi indi baruwa y'icyahoze ari komisiyo y'igihugu yo kurwanya jenoside cnlg igaragaza ko urukiko gacaca rwo mu murenge wa ngoma rwamukatiye gufungwa burundu tariki ya makumyabiri z'ukwezi kwa kabiri ibihumbi bibiri n'icyenda kuri izi baruwa zaturutse muri cnlg umunyamategeko rwigema avuga ko batazi niba ibyo byemezo byombi bizikubiyemo bifitanye isano akavuga ko ikiruta byose ari ugusaba urukiko rukabanza gutesha agaciro ibyo byemezo byafatiwe mico myiza mbere y'urubanza mu mizi ubushinjacyaha bwabwiye umucamanza ko nabwo bwabonye ibaruwa yanditswe n'uruhande baburana isaba ko habanza kubaho inama ntegura rubanza mbere y'urubanza mu mizi bushingiye ku itegeko rikuraho inkiko gacaca rivuga ko mbere y'uko uregwa aburanishwa n'urundi rukiko urwo rukiko rubanza gutesha agaciro ibyemezo by'inkiko gacaca buremeranya n'ubwunganizi bwa mico myiza ko ibyemezo inkiko gacaca zari zaramufatiye byabanza guteshwa agaciro urubanza rukabona gutangira kuburanishwa mu mizi nyuma yo kumva ababuranyi bombi urukiko rwababwiye ko rwasanze iburanisha ry'ibanze atari ngombwa rwavuze ko ruzabanza gufata umwanzuro ku byemezo byafashwe n'inkiko gacaca kuri uru rubanza urukiko rwizeje ko ibindi byose uruhande rwiregura rwasabye bizagibwaho impaka bitewe n'umwanzuro ruzaba rwafashe ku byemezo by'inkiko gacaca bwana jean paul mico myiza w'imyaka mirongo itanu n'umwe y'amavuko akomoka mu cyahoze ari komine kigembe mu karere ka gisagara y'ubu mu majyepfo y'u rwanda mu mwaka ushize w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri nibwo igihugu cya suwede cyamwohereje kuburanira mu rwanda ibyaha bya jenoside ubutabera bw'u rwanda bumukurikiranyeho ibyaha byo kwica nk'icyaha cya jenoside gutera ubumuga bw'umubiri nk'icyaha cya jenoside no gusambanya ku gahato nk'icyaha kibasiye inyoko muntu ibyaha byose aregwa arabihakana urukiko rwanzuye ko ruzatangaza icyemezo ku busabe bw'uregwa ku itariki ya cyenda z'ukwezi kwa kabiri uyu mwaka abagira ubusa ijwi rya amerika nyanza mu majyepfo y'u rwanda
ijwi rya amerika turacabandanya n'ibiganiro byacu ikibazo cy'abana b'abakobwa baterwa inda bataragera imyaka yo kuzitwara mu gihugu cy'u rwanda gikomeje kuvugwa mu bice bitandukanye kikaba kiriko kiratera ibindi bibazo birimo nko guheba amashuri kuri abo bana babigeme patiri teofila hakizimana ajeje urwaruka muri paruwasi ya kinunu iri mu karere ka rutsiro ni mu murenge wa boneza iri muri diyoseze ya nyundo mu ntara ya nyundo murantuga nimba ndabisomye nabi mu ntara y'uburengerazuba ni umwe mu bakoze ku mutima n'iki kibazo gutyo ahitamwo kubafasha biciye mu mugambi wiswe berwa kinunu abisiguriye mugenzi wacu ejoni mukankusi kandi n'ubu ndasaba imbabazi ku mazina ashobora kuba nsomye nabi kubera atari kinyarwanda mvuga reka tureke rero patiri teofile bayagena mugenzi wacu ejoni mukankusi nyuma yo kubona ko urubyiruko ruhagaze hano iwacu mu rwanda by'umwihariko aho ngiye hano ikinunu mu karere ka rutsiro nga padiri ushinzwe urubyiruko muri paruwasi nakunze kenshi kugira ngo nda guhamagaza urubyiruko ngo ruzane kuri paruwasi tuganire ku bijyanye n'ubutumwa bwa kiliziya ariko nkabona ubwitabire bugenda buba bukeya nyuma yaho nibwo naje kugenda numva abantu bambwira yuko burya hari abajene benshi cyane batakiva mu nzu iwabo bitewe n'itungo bafite kubera ibyababayeho kuko benshi baba baragiye barya ko bagiye baterwa inda zitateganyijwe bamara kubyara bikabatera ipfunwe bakaba bicaye mu rugo bafite isoni bumva badashaka kuvayo ubwo rero nyuma yo kubona ubwo bwitabire bukeya bw'urubyiruko nibwo nagize icyo gitekerezo cyo kuvuga ngo abo bana bari mu rugo abo bana bafite ipfunwe umuntu yakora iki kugira ngo babashe gusohoka mu rugo natangiye nahamagara hano kuri paruwasi itangazo mu kiliziya ku cyumweru nk'uko bisanzwe mpamagaza abana b'abakobwa babyariye iwabo kugira ngo baze kuri paruwasi tuganire birumvikana rero iyo paruwasi batanze itangazo imyumvire iracyari hasi kuri kiliziya baba bazi ko buriya hari imfashanyo zikomeye cyane bagiye guhabwa byarabyumvise rero cyane bahita baza ari benshi cyane buryo muri iyo minsi nabariye abana bagera muri magana atatu na makumyabiri baje kuri paruwasi baje bazi ko ari imfashanyo bagiye gufata ariko ubundi twari kugira ngo tuganirize hamwe turebe icyo twakora turebe uko basohoka mu rugo turebe ukuntu bakira ibyo tunywa dore ko banazaga kenshi basa nabi urumva y'umwana mu rwanda cyangwa se mu mico y'iwacu y'umwana atewe inda aba ari igitero ku muryango akenshi usanga umuryango utabyakira ahubwo rimwe na rimwe ushobora kumufata nabi bakamuheza bakamubuza kujya aho abandi bari kuko aba bumva yabateye ipfunwe Ye, wari umaze kuvuga uti abana baje bazi ko bagiye gufashwa baza ari benshi banabyihutiye rwose ariko ndatekereza ko uburyo bafashijwe burenze yenda ubwo banatekerezaga noneho nagira ngo tubwire muri makeya uko mubafasha ah, mu mu byiciro bitandukanye ari- hanyuma turaza gukomeza ikiganiro cyose tugenda yenda tureba uburyo ubwabwo uko bwihariye Eh, nk'uko nabivuze bamaze kuza tumaze kubahuriza hamwe twagiye tuganira twagiranye urugendo rurerure tuza no gukora article mu rurimi rw'igifaransa bavugaho noneho tuza gutekereza icyo twabakorera nyuma yo kumva ibitekerezo byabo Eh, benshi baganishaga ku kuba bifuza gusubira mu mashuri ariko bakagaragaza ikibazo cy'ubukene ariko benshi nanone bahuriza ku kwiga umwuga ku buryo ubu twebwe tubafasha tubigisha kwiga umwuga w'ubudozi tukabafasha mu biganiro by'isanamitima eh, tukanabashakira n'abantu babafasha ku bijyanye n'ubuzima bw'imyororokere Eh, nibyo tubafashamo kugeza uyu munsi ariko tukaba tunifuza ko twabafasha no mu bijyanye n'amategeko kugira ngo babashe kugira ubuvugizi eh, kuko abenshi usanga babateye inda baragiye babihakana yego Na- nasomye iriya nsanganyamatsiko nsanga hari icyo wenda nshobora kuvuga yego by'ukuri ah, urubyiruko rw'iki gihe ntabwo byoroshye Ah, abana wenda bari guterwa inda rimwe na rimwe nabo ubwabo bishoye muri ibyo bikorwa bitari byiza ariko nkasanga n'ubundi si ababyeyi tubifitemo uruhare nk'ababyeyi ku buryo rimwe na rimwe hari ibyo twebwe nka leta cyangwa se leta iyishyiraho ikavuga ngo wenda turengere ubuzima bw'abana nayo ubwayo iri kwishyira mu bibazo kuko niba ufashe umwana ukavuga ngo ajye yigenzura atahe iryo joro agende muke usanga muri iyi minsi mu rwanda abakobwa benshi bakora mu tubari ni ba bandi baba batagejeje mu myaka cumi n'icyenda makumyabiri kandi akenshi abo bana baba n'ubundi ari ba bana bakabaye bakirerwa bakirerwa iwabo ibyo byose rero bikongera izanda n'ubundi zitateguwe ikindi n'ibindi n'imbuga nkoranyambaga z'iki gihe uba ujya wenda kuri za twita za instagram ugasanga ziri kwamamaza cyane ibintu by'ubusambanyi ku buryo ibintu byose bigenda bigakurura abana kujya mu busambanyi natanga inama rero y'uko leta ya- yakora ku buryo zino mbuga nkoranyambaga bashyiraho management yazo kugira ngo bwa rubyiruko b'abana batoya batazakudesinga cyane uko byakabaye bikwiye ibihano bikarishwe ku bantu ba- bakora ibyo bintu niba abana bafatiwe muri icyo bintu bihana umuntu mukuru gusa nishyireho ingamba ivuga uti umwana uzajya ufatirwa muri ibi bikorwa azajya hano E, mu kanya padiri twavugaga uburyo abana bitabiriye iki gikorwa cyangwa se uyu mushinga kugira ngo baze babagana hanyuma mu- babonye badahawe imfashanyo yenda bari biteze y'ibintu ndibaza ko ari ibintu babaga bakeneye kugira ngo bafashe n'abana babo M- mubabwiye ko ari isanamitima ari uburyo bwo kuganira nabo babyakiriye gute birumvikana ntabwo babyakiriye neza cyane kuko ngo umunsi wa mbere nyine dutangira ibiganiro baje ari benshi dukora n'urutonde turabandika bwa kabiri nabwo baritabira ariko ubwa gatatu tugiye kubabwira yuko ari uburyo bwo kugira ngo tuganirire hamwe turebe eh, uburyo twabafasha kongera kugaruka mu buzima bwiza cyane cyane ko bo imitima bagiye bacika intege ku buryo bwo ku nshuro ya- ya kane baje ari bakeya cyane Eh, kuko bo- ba- bari biteze ibintu kuba yuko araza ukamuha ibintu byo guha umwana we ibi- ibimufasha nyine kugira ngo abashe kubaho amafaranga n'ibindi birumvikana tubabwira yuko ari ibiganiro ntabwo babyakiriye neza cyane mufite n'abana aho ngaho bakirimo kwiga hari abarangije bahugurwa mu gihe kingana iki mwavugaga nko kwigisha umuntu kudoda ese bose baba bafite- babifitiye ubushobozi bamara igihe kingana iki bahugurwa bo mwari muvuze ikibazo cy'ubushobozi abana kugira ngo wige kudoda ugomba kuba uzi gusoma no kwandika no kubara birumvikana iyo tubahamagaye ngo baze kwiyandikisha abo nibo dufata kugeza ubu abatabizi ntabwo baragira ayo mahirwe yo kuba bakiga ariko muri iyi minsi twatangije gahunda yo kubigisha nabo gusoma no kwandika Mu- tubigisha ubudozi bw'ibanze bumara amezi atandatu ariko iyo tubonye ubushobozi ntabwo nyuma y'amezi atandatu duhita tubasezerera ahubwo tunareba niba koko hari icyo bamaze kumenya ku buryo hari n'igihe tuzamuka tukageza ku mezi icyenda nibura umwana tuka agataha tuvuga ati nibura ubumenyi bw'ibanze mu budozi arabufite wenda nagera mu kazi ibindi azagenda bimenya yego serafina wowe nko- nko ku giti cyawe tuvuge urebye aho wari uri mbere yo kujya muri uwo kwakirwa muri uwo mushinga guhugurwa urebye usanga intambwe umaze gutera imeze gute
intambwe imaze gutera irashimishije ku ruhande rwanjye ndetse
ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda murumva ko tudashoboye kumara ico kiganiro ca ejo ni mukamusi n'umutumire we ariko tubatumire kugikurikira kuri we zitatu akaburungu radio yacu voa akaburungu com kuri mikoro ari kumwe na joe diane ni nahazwe nadia taha na enjeniyeri bari kumwe muhinga bw'ivyuma ku izina rya bagenzi bacu tubikebanuye tubipfuriza kubandanya muranirwa mu vyo murimo vyose naho ubutaha